mubandanya mwumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti muteze amatwi ijwi rya amerika risamirana ngahi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe kw'ino genekerezo rya kane ry'ukwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'indwi muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe mpagarika ibiganiro vy'uno mwanya jewe ikibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga uremvye ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo vyanje bimeze uku kagutuka kugira ngo kubera iki waje mw'ijoro kubera ko utarindira buce nayo ingwara kandi ntisezerana uyu ni umwe mu barundi bahungiye mu icungararo y'ikambi ya rusenda iri mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo yidogera uko bafatwa iyo bagiye kwitura abaganga bo ngaho muri kongo iyo nkuru iri mu zo tugarukako mu kanya hagati aho hari akavideo kemeza ko hari umupasiteri yishwe n'abakirisu asanzwe arongoye muri zone rubirizi ya komine mutimbuzi ko bakarabaciye mu maso muri ino ndwi iheze
nta muntu yigeze amukubagura ni nka kurya umuntu umwe akwega uwundi akwega hariya uwundi aza nino umwanda akwega hariya uwundi akwega aza nino urumva bamwe bakwega batwara inyuma abandi bagakwega batwara imbere nuko rero ijwi rya amerika ryarabatohoreje biciye mu mwanya w'ivyanuganuze ku mbuga ngurukanabumenyi ukuri kose kuri ku vyerekeye ako kavideo muraza kugukurikira muri kino kiganiro ariko imbere y'ivyanuganuzwe y'ibivugwa mu makambi no mu ntara mbanze ndababwire muri make ko mu rwanda umukenyezi diane shima rwigara yatangaje ejo ko azohiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe kuzoba mu kwezi kwa munani uno mwaka uwo mukenyezi w'imyaka mirongo itatu n'itanu yavuze ko imigambi yiwe ari iyo gukuraho akarenganyo ihohoterwa no kubuza abanyagihugu kwidegemvya akavuga ko ari navyo anegura leta ihasanzwe mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi w'ejo rwigara yavuze ko mu rwanda rwanda hakiri ikibazo kijanye no kurabwa ribi mu gihe uba udahuje ivyumviro na leta avuga kandi ko ubutegetsi bwiwe ataco buzogira uwo wese azoba ashikirije ibitagenda neza diane shima rwigara n'umukobwa wo mu rwizatunga rwigara asinapol yitavye imana haraheze imyaka ibiri igipolisi catangaje ko yahitanywe n'isanganya ry'imodoka yamara umuryango wiwe warabihakanye ukemeza ko yazize politike rwigara abaye umukandida wa gatatu atangaje ko azokwiyamamariza ikibanza c'umukuru w'igihugu vyitezwe kandi ko perezida paul kagame aramutswa igihugu muri kino gihe aja muri iyo higanwa abahinga mu by'amashuri hano muri leta z'ubumwe za amerika bavuga ko abanyeshuri baturuka mu makungu bahawe ikaze mu makaminuza ya amerika nk'uko babandanya barihabwa ivyo babitangarije mu nyubakwa z'iradiyo y'ijwi rya amerika kuri uno wa gatatu aho batangaje ko abanyeshuri baturuka mu mahanga bafise ico bungura ku buzima bwa amerika biciye mu migenderanire iba yifashe neza mu kiganiro kigenewe ivy'inyigisho muri amerika amanda bennett umuyobozi mukuru wa radiyo ijwi rya amerika yatangaje ko ku munsi ku munsi iradiyo mwumviriza yakira ibibazo vy'abanywanyi bayo ku bijanye n'inyigisho muri amerika benet yavuze ko intumbero y'ikiganiro mwene ico ari yo guhuza abantu bo mu mihingo itandukanye n'abahinga bicaye ku buhinga ngurukanabumenyi nka facebook na satellite umwe mu bariko barakurikirana ico kiganiro aturuka mu gihugu c'ubushinwa yabajije ico bakiriko kirakogwa ku bijanye n'itegeko ryo kubuza abantu kwinjira muri amerika james dorset umuyobozi w'abanyeshuri baturuka mu mahanga muri kaminuza ya michigan yishuye avuga ko ibigo vy'amashuri vyifuza kugumana imigenderanire myiza no kubandanya kwakira abanyeshuri baturuka hanze ya amerika leta ya afghanistan isaba ko haba umugambi wo gukomeza igisirikare cayo mu gihe leta z'ubumwe za amerika iriko iriyumvira uburyo yohindura umukenyuro wo kugwanya iterabwoba hamwe n'abagwanyi basanzwe bakorera aho muri afghanistani dawalat waziri umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna bansi amenyesha ko ari hamwe amerika itanze intumbero nshasha nk'uko yabisezeranye igashigikira umugambi washikirijwe na leta ya afghanistani w'imyaka ine abanyagihugu ba afghanistani ngo bashobora kwizera bagashima ivyorangurwa n'igisirikare cabo ni mu gihe leta irongowe na perezida donald trump iriko irasubiramwo ibijanye n'imigenderanire na afghanistani hamwe na amerika ahari abasirikare bayo bagera ku bihumbi umunani n'amajana ane bamazeyo imyaka irenga cumi n'itanu ijwi rya amerika muratwumva mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu c'u burundi muciye kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho no mu rwanda mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kumva ikiganiro iwanyu mu ntara n'amakuru yandi y'ijwi rya amerika muciye kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ku rubuga rwa facebook ari go voa radiyo yacu murahasanga amakuru tuba twabashikirije amavidewo co kimwe n'amafoto
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu ikiganiro cacu tugihera mu ntara ya ruyigi neza na neza muri komune ya butaganzwa ikigwati c'inyakigwa cegeranirijwemwo abahungutse bava tanzania inyuma y'intambara y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu kivugwamwo ubushurashuzi burengeye ku bafasoni bahungukiye muri iyo kambi abayazi n'ijwi rya amerika bavuga ko ari bwo buryo bwonyene bafise bwo kwibeshaho co bikoze abana barahaboneye nk'uko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu haisa lilian inamahoro ubukene n'inzara vyugarije abateshejwe izabo hamwe n'abahungutse bavuye mu gihugu ca tanzaniya begeranijwe mu kigwati c'inyakigwa ni imwe mu mvo ituma hagwiriye ingeso y'abakenyezi yo kuvyara ku bagabo benshi aha ni mu gihe iki kigwati cegeranirijwemwo imiryango ijana igwiriyemwo abagore hamwe n'abana bari munsi y'imyaka cumi uyu mukenyezi bahati shantare ntakana kwiyi ingeso yo kuvyara ku bagabo benshi ikaze muri kino kigwati narirya nawe ubwiwe ariko abayeho kugira kugira ashobore kurera abana yavyaye Chefse abana bane babiri basangiye se bandi babiri basangiye se umwe mu sinzi niyo bageze twaherukanye mu buhungiro nyene ni ingorane abana turagira ibibazo mu kubafungurira mu kubambika zikaba ingorane eka n'ibikoresho vy'ishuri usanga akenshi bitugora zo n'ingorane zagiye zishika heshi na cyane cyane kubatahura ubuhungiro icyo ari cyo ariko abagabo babuze muri iki kigwati ntibabuze muri iyi zone turatembera nyine turatembera turondera byose kuba baca bavyara abana benshi badashoboye kurera vyunyugwa kandi nuko abagabo bavyaranye baheruka bahuje ibitsina ntibasubire kumenya irengero ryabo nabo batari buronka bo babashira ni mu gihe ibi bibanza barimwo ari vyo leta yabaye irabatiza nk'uko aba bakenyezi bavyidoga bamwe mu bagabo baha basa nk'abatahuriye ingeso y'ubushurashuzi y'aba bakenyezi kuko ku bwabo ari nk'ukwigwanako kugira bashobore kurera abana baba bibarutse uyu ni umwe mu bagabo baba ngaha agira ati tuvuge nk'uyu yabikwiganira urabona nk'aba bahungutse bava i Tanzania yarashira guhura n'umuntu w'umugabogabo akamuhenda ngo kumbure ngo barubakanye nibavyarana abana naba babiri canke bakaba batatu atuko nyene kumbure agaca yigira ntamenye niyo yarengeye umuvyeyi nawe rero abasigaranye nta kundi biheza ngo abigenze urabona mu kugerageza uko rero agashobora guhendahendwa n'inkubundi kandi ugasanga ibibondo biragwiriye benshi n'abaje bahunguka bava hariya nyene ari naco gituma ubona baciye basara kuzino kugira ngo barabe yuko leta iri n'ico yogarukira kuri abo bana baronka aho baba yamara iyi ngeso ntiyorohereza abana bavutse muri ubu buryo aha ni mu gihe akenshi abana mu muryango baba badasangiye base bajuragirika bakahagirira ibikomere bitewe n'uko agateka kabo katubahirizwa uyu mwana yayaze n'ijwi rya amerika ni imfura mu muryango w'abana batandatu bavutse ku bagabo batatu batandukanye avuga ko amabi vyabateye mu muryango yamurengeye kugeza aho yomoka aja kuba umumayibobo mw'ibarabara wavyaye jewe n'umukobwa tuvukana baravanye na mama mama caja kundi umugabo w'umusoda bavyanye umwana umwe caradina cavyara uwundi niwo mugabo birabana ngo yafashe ku nguvu umutoyi wanje ntuba camushira mu gasho rero nyamwana ngira ngo yari afise nk'imyaka ni nk'umunani canke indwi n'ubu yaciye yigira mbere mu bisagara gusa aca yigumirayo ubuzima burahinduka ndiga amashuri aranka ca ndagenda i bujumbura nshitse kurondera akazi ndabura mbuze ca ngumayo nyene nguma nyene ca mbuma no mw'ibarabara iyi ngeso y'aba bakenyezi bo muri iki kigwati c'abateshejwe izabo n'abahungutse bava tanzaniya ituma baca bavyara abana benshi badashoboye kurera iri mu bisubiza inyuma iterambere ry'intara muri rusangi nk'uko abajejwe intwaro babimenyesha abudarasani buramatara aramutswe ino ntara ya ruyigi ahamagarira abarongoye kwijukira kuvyara kuvyara bake narirya amatongo yaze ababa muri iki kigwati co kugacimbira inyakigwa zone muriza bavuga ko ari nka hamwe atagikozwe iyi ngeso y'ubushurashuzi ishobora kunyuka bitewe n'uko haciye igihe kinini ubushikiranganje bwo gushigikirana no gusubiza mu zaba baziteshejwe atamfashanyo babaronkeje nk'uko vyahora mu ntara ya ruyigi Khaisa Lilian inamahoro ijwi rya Amerika mu gihe rero mu ruyigi havugwa ku kageso ko gushurashura mu imurambya hoho ikiganda hari umukenyezi wo ku mutumba ngara wo muri komune ya kiganda y'intara ya muramvya ataka abajeje intwaro n'ubutungane kumutunganiriza umupfasoni yagiriza umushinga ntaye wiwe kuba yarakoze ikizira kuko ahuza ibitsina n'umwana n'imfura yiwe ivyo rero ejo tubatumiriye gushobora gukurikirana ico abajejwe inyifato bavuga kuri ivyo tudasize inyuma abaganga mu kanya n'ivyanu nuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi muri ino ndwi
sha bijya bintu biranugwanugwa ko ari byo eka n'ibihu ngo ni ibihuha kandi navyisomeye Eh, ndakubwiye ko atari byo nivyo Si vyo.
nivyo eka si byo ehe dupinge Ehe.
ehe dupinge Ehe.
utangike temupinga mupingirike umviriza ijwi rya amerika irabeshuza ibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
nuko rero ni byinshi byanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi muri ino ndwi ariko inkuru twahisemwo ni inkuru yanuganuzwe ku mbuga ngurukanabumenyi ivuga ko hari umupasitori yishwe n'abakiriswa asanzwe arongoye muri zone rubirizi ya komune mutimbuzi iri mu ntara ya bujumbura abantu baraherekanije isanamu ariyo videwo mu gifaransa yerekana ariko aricwa iyo nkuru yaciye ivutu abatari bake mbere ibatera n'umubabaro mwinshi muti none by'ukuri iyo nkuru niyo idonido na diane ndonse yishikiye mu ruziba ahavugwa iyo nkuru ndetse aranashika ku muhana w'uwo mupasitori bavuga ko yoba yarishwe inkuru ivuga ko hari umupasitori yishwe kuri ubu wa gatatu itariki zitatu rusama muri zone rubirizi ya komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura ifatiye ku isanamu ariyo videwo yerekana uko urupfu rwiwe rwagenze ngerageje kuyisigurira abatayibonye yerekana abantu benshi bagwanira mu kizu kinini kirimo intebe nk'aho ari mu isengero ariko umuntu yihweje neza haboneka ko hari umuntu umwe yari karacunaguzwa hakabamwo n'abamutabara iyo sanamu yumvikanamwo urwamo rwinshi rw'abatabaza abarira hamwe n'ababoroga cane abantu mu kuyihererekanya ku mbuga ngurukanabumenyi nka facebook twitter na whatsapp bavuga ko batazi ico azira ikindi ntibavuga isengero iryo ari ryo kuko ikibaraje ishinga ari ugutangaza urupfu rw'uwo mupasitori amakuru ijwi rya amerika rifitiye ivyemezo ni uko uwo mupasitori atapfuye kugeza ubu akiri muzima igihe ryashika mu rugo iwe muri zone rubirizi muri kartiye gihora ku mugoroba w'uyu wa gatatu ryasanze umukenyezi wiwe hamwe n'abana bicaye imbere y'inzu batera inkuru batwenga byumvikana ko batari bagandaye nk'uko bamwe bavyibaza hagati aha tubasomere ivyo bamwe banditse ku mbuga ngurukanabumenyi imbere y'uko tubandanye ukuri kw'iyi nkuru uwa mbere yanditse avuga ati imana imwakire uwundi ati birababaje uruhukire mu mahoro ubu nawe avuga mu isengesho ati mwami mwiza we tabara ubwoko bwawe hari n'uyu yanditse ngo mbega umuvumo ku gihugu cacu imana nitabara uyundi avuga ati murabeshe nta muntu yahasize ubuzima jewe niho nari uyu asa n'umwishyura ati hamwe ko bari kubesha ni byiza mugabo hamwe woca utubwira ibyo ari byo woba ukoze ahandi ho ibi tubona birarenze hari n'uyu asa n'umwunganira ati duha umuco none uduhumurize dusome n'uyu avuga ati mana tabara igihugu cacu c'u Burundi kuko birarenze urugero n'ukuri aha ndumiwe pe tugarukirize kuri uyu avuga ati mana mana mana tabara igihugu cacu ariko ibyo isanamu yerekana byarabaye uretse ko habayemo imvugo ndenzarugero abajeje intwaro muri komine mutimbuzi baremeza ko isanamu yafatiwe muri zone rubirizi y'iyo komine mu isengero ry'aba emanueli riri muri kartiye gihora icyo bikoze hari hasanzwe ukutumvikana hagati ya bamwe mu ndongozi z'iryo sengero amakuru dukura mu bakirisu bo muri iyi sengero avuga ko ibiri mu isanamu iriko iraca ku mbuga ngurukanabumenyi byabaye kuri uyu wa Mungu uheze itariki mirongo itatu z'uku kwezi guheze imbere y'uko imisi itangura nko mu masaa tatu n'igice bavuga ko uwo mupasitori bivugwa ko yishwe umugwi utari ukimwemera wari washinze ko ava mu cicaro c'abapasitori akaja kwicara mu bakirisu basanzwe ivyo bavuga ko nawe atemeye hamwe n'abamushigikiye nuko ingwano y'abamukwega bicarika imbere abandi batwara inyuma ibiratanguye uyu ni umwe mu baririmbyi bo muri iryo sengero bobo bamufata bamwicarika b'abanyeshingano bakavuga ati ahubwo nyahabona ati ngo tuje inyuma nta muntu yigeze amukubagura ni nka kurya umuntu umwe akwega uwundi akwega hariya uwundi aza nino umwanda akwega hariya uwundi akwega aza nino urumva bamwe bakwega batwara inyuma abandi bagakwega batwara imbere icyo bikoze iyi mikwegano yarabangamiye ubuzima bw'uyu mupasitori bivugwa ko yishwe ariwe pasitori yabu jamari nubwo atashimye kuvugira kuri mikoro avuga ko byashitse akaraba haciye umwanya agaca arabuka ari nabyo bishoboka ko boba barafatiye ko abakujije inkuru bavuga ko yoba yarapfuye ibyo musitanteri wa komine mutimbuzi barindambi damiyano abeshuza ayo makuru ni kinyoma cambaye ubusa uko si ukuri turabibeshuje ko uyu pasitori yabujamari atishwe ari muzima kandi namwe bwe nyene mwavyiboneye iyi ndongozi ya komine mutimbuzi ibandanya ivuga ko ikibazo cyo kutumvikana kiri hagati y'aba barongoye isengero y'aba emanueli kiriko kirakemurwa hagati muri bo barafitaniye ibibazo abarongoye iryo shengero bivanye n'ivyubahiro vyabo nibaza ko igihe tuzobona ko birengeye amazi niho dushobora kugira ico tuzokorana handi nibaza ko representation legale y'idini ryabo ico kibazo barakizi kandi bariko baragikurikirana kandi twarumvise ko ubarongoye ku rwego rw'igihugu yagifashe mu minwe tumenyeshe ko bamwe mu bagirizwa gukubagura pasitori yabu jean marie muri kino gihe bari mu minwe y'inyamiramabi mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uno munsi saa kumi mugenzi wacu thomas kamirindi aza kuba yagira ku vyerekeye ubwigenge no kwisanzura mu kumenyesha amakuru hazo ari muri muri isanga igihe c'isaha cumi nk'uko muvyumvise ntimuze rero gucikwa n'ico kiganiro dutandukire avugwa mu makambi tuyahereye mu gisata c'umutekano mw'ikambi y'impunzi imduta muri tanzania umutekano w'impunzi urabandanya guhungabana mw'ijoro ryakeye hari umukenyezi yaraye akomerekejwe n'umugwi w'abantu bamucumaguje imbugita ivyo rero bikaba vyabaye nyuma y'inama y'umutekano yari yakoranijwe n'intumwa y'igipolisi yarije iva ku mugwa mukuru w'intara ya Kigoma uwo nawe akaba yari yasavye impunzi kumera amagabo kuko hoba hari abantu bagomba gukorera ibikorwa vya politiki na gisirikare mw'ikambi umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo aratubwira vyinshi umukenyezi yacumiswe imbugita zitatu ubu akaba amerewe nabi ababikoze bagiye basahuye urukomba amazi kuri uwo muhana wiwe bari bateye ku murango rero ahari hiriwe inama y'umutekano mu kambi intumwa ya leta ya tanzania yari irongoye iyo nama yaragabishije impunzi ku bikorwa bya politike na gisirikare byoba biriko bikorwa mu kambi nk'uko uyu mutware yari mu nama abyigana nuko yavuze yuko bagira bashugurukire kandi bahagurukire abantu bashobora kugira ivya politike ngaha mu ikambi haba vyo kwigisha ivya gisirikare hamugariye impunzi zose kurabira hafi babonye umuntu baba bokwikeka bakamenyesha inzego zijeje umutekano kandi ko yavuze ko kubera ko iyi leta ikomeye kandi iri bigaragara intwaro zayo ziri ngaha mu ikambi ndetse n'ibikoresho byose bikwiye yavuze yuko ata muntu n'umwe azakora ibintu nk'ivyo agenda adafashwa atamenyekanye akaba yara- yaremeje kandi ko hari abo bamaze gufata kandi bapfunze ubu ico kibazo bagahagurukiye baba bariko ngo bigisha ivya gisirikare ngaha mw'ikambi ibintu nkwe n'ivyo nivyo inama yari ihagazeko kiretse kandi ko yaciye avuga ikibazo cari kibabaje cane c'ahantu hari haraye hatewe grenade ndetse n'umuntu arakomereka eka haranagarutse ikibazo cy'umutekano hanze y'ikambi impunzi z'abarundi zikaba zifatwa nk'uko arizo zihungabanya umutekano kuri ico c'umutekano nyene kandi yaciye ahagarara ku ku bantu bashobora kutan konona umutekano inyuma y'ikambi aravuga yuko atari vyiza ko boraza abajejwe umutekano bahagaze bacungereye ikambi na cyane cyane ko hariho baja bavuga ko hoba hariho ngo baja kwiba mu mirimo y'abaha n'ibindi ariko kuri ico kijanye n'ivyo kwiba mu mirimo y'abaha nka twebwe nk'impunzi turi ngaha mu ikambi y'induta bimwe na bimwe turagira amakenga ko dufise abasungusungu bajejwe umutekano dufise abapolisi hanyuma eh, ntitwumva ingene rero abantu baja kwiba inyuma y'ikambi ndetse kandi nibaza ko- ko umutekano wari wononekaye cyane igihe n'inge zari zagabanijwe ariko tugerageje kubaza abantu bamwe bamwe bakunda ku- kumenya byinshi bahariho bavuga yuko hubwo abaha barakotesha amatongo abarundi bamaze kuyarimamwo imirima yeze bagaca baja kugaramwo ngo abarundi bagiye kwiba muri iyo kambi kandi umutekano uhakwa guhungabana kubera ukwinubana hagati y'impunzi ubwazo wararongoye iyo nama akaba yasabye impunzi yabuna gufatana mu nda turiko turihweza yari inama y'umutekano kandi inama y'umubano y'imibano kubera ko umukuru wa, wa MCI Kigoma yahagaze cyane cyane ku kwigisha abantu gukundana aca asaba kandi ko t- abantu batoza barakumirana bisunze ubwoko iyo baje bava n'ibindi tubibutse ko iyo nama yabaye kuri uyu wa kabiri inyuma y'uko hari haraye haturikiye grenade mu kambi aho hari umuntu yahakomerekeye leonce niyo ngabo induta muri tanzania ku bw'iju rya amerika urakoze leonce niyo ngabo tuve ngaho y'induta tuje mu ikambi ya rusenda aho imyidogo y'abarundi bahungiye mu icungararo y'iyo kambi iri mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo ari yose abarundi bidogera abaganga ko batabitaho bishemeye ibyinshi kuri ino nkuru n'umunyamakuru wacu vedast ngabo uku kwinubira imitangire ya serivisi abarwayi bo mu nkambi bagana isantere de sante yo mu rusenda bavuga bikaba byarafashe indi ntera ikomeye kuva aho impunzi z'abarundi zigereye mu rusenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho iki kigo nderabuzima cyari gisanzwe gifite ubushobozi bwo kuvura abaturage ibihumbi umunani ubu gisigaye kivura abaturage basaga ibihumbi mirongo itatu zimwe mu mpunzi z'abarundi ijwi rya amerika ryasanze kuri ibi bitaro byo mu rusenda zitonze umurongo zitegereje kuvugwa zivuga yuko zihabwa serivisi mbi kuko hari igihe zimara umunsi wose zitaravugwa kubera ubwinshi bw'abarwayi baza bagana ibyo bitaro urabona je ikibazo mfise hari igihe uza ngaha kwa muganga uremvye uri mwihari mbi kabisa Wahas- ukahasanga abantu benshi babwira muganga ati jewe ibibazo vyanje bimeze uku agaca atangura gutomboka akagutuka agatangura kukubwira nabi canke ugafatwa gafura mw'ijoro waza bakakubwira ngo kubera iki waje mw'ijoro kubera ko utarindira buce nayo ingwara kandi ntisezerana abo ufatiwe ariho utegerezwa nyene kugira kwa muganga Eh, nivyo bibazo dufise ivyo ahantu bipfira ngaha turaza gutonda saa moya aho botangira hakiri kare bakaguma uko bataravura abantu mbo bapimye abantu rero nabo bakaguma ngaho tukagenda gutondera imiti nyene bagatanga imiti badashaka nyene bakaduheza imiti idakwiye uretse kuba aba barwayi bamara umwanya muremure bategereje kuvugwa bashira imbere ikindi kibazo cyo kuba hari igihe bahabwa imiti itajanye n'uburemere bw'indwara baba bafite baratwakira mugabo ariko batwakira nabi bivanye n'indwara baba bagutoye nk'iyo uri kurasaba nk'imiti n'indwara bagutoye baguhereza imiti idakwiye gute uvuga ko idakwiye ngo hari biba bivanye n'indwara baba bamaze gutora baca baca baguhereza iyindi miti uzakumva ngo tugenda kurondera imiti kuri farumasi kandi kandi baba baje kwa muganga hariho nk'ibinini bimwe usanga hatabihari nk'ama- nk'ibavuze nka za kinini za nde bazi bazigutuye nk'indwara yazo usanga atazo baguhaye bikagenda gute icyo gihe umva cyukora uca ugenda nimba udafise amayero ugenda kwirondera ku- kuri farumasi uca wihangana imiti ye cyane bakunze kubaheza hano iyi abanda kuduza za paracetamol na za modiyakine z'abana na za modiyakine z'abana nabijya barasere nk'iby'abana baba bahaye ko baracibwa mu mugabo nk'iyo bagutoye nk'indwara nk'iyo uri umuntu akuze bivanye n'indwara baba bagutoye nta mi- nta bi- nta miti yawe ushobora kuronka hari igihe baguheza transferi yo kuja kwa nundi rimwe bagwara transfert kugenda nawe inundi bivanye n'ingene mu rugo rwiwe aba atakuntu uba atamuntu uba usize muhera gusigara arakurabira urugo urumva uca bemera kuguma ngaha
mu kwivuza aha ngaha no kuri turaza ariko ntabwo ari byiza baraduha barashobora kuguhereza nk'imiti ita- idasitayira umwana bakaguhereza nk'agaparasitamoro kamwe bagaca bakubara ngo ugacemo kabiri ugaca usanga umwana aguma agendera n'ubuzima bubi ibyo nshaka ari ukuri baze badusayidira baduha imiti ikwiye kugira abana bacu ubuzima bwabo bugendere neza nk'uko twari turi mu bururu umuyobozi wa centre de sante yo mu rusenda ite lumona omba prosper yemeza ko iki kibazo cy'ubwinshi bw'abarwayi ari cyo gituma abarwayi bahabwa serivisi zitanoze kuko hari abarwayi batangira kuza kwisuzumisha amasaha ya saa kumi n'imwe z'umugoroba kubera kwanga kwirirwa batonze umurongo ariko uyu muganga ntiyemezanywa n'abarwayi bavuga yuko bahabwa imiti mike aha akaba yagize ati ibyo njye sinabyemera kayite wa centre de sante kubera ko umuterankunga udufasha mu by'imiti ajya aduha imiti ihagije kubera ubwo buryo buri murwayi ahabwa imiti ihagije nk'uko uburwayi bwe buba bumeze ariko birashoboka yuko hari abantu batazi imiti ko hari uburwayi buvurwa n'umuti umwe cyangwa ibiri ariko umurwayi bamuha iyo miti akavuga ngo bamuhaye imiti mikeya ariko biba bingana n'indwara umurwayi aba yabwiye umuganga uyu muyobozi akomeza asobanura ko hari intambwe ishimishije imaze gutegwa kugira ngo hanozwe serivisi nziza ku barwayi dore ko mbere y'uko impunzi z'abarundi zigera mu rusenda bari basanganwa abaforomo batanu ariko kuri ubu bakaba bageze ku baforomo makumyabiri n'umwe abarwayi bakaba basaba ko umubare w'abaforomo wakwiyongera ukava kuri makumyabiri n'umwe kugira ngo iki kibazo cy'ubwinshi bw'abarwayi bagana iyi centre de sante bahabwe serivisi nziza aho kwirirwa babakangurira kuza kwivuza mu gitondo vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda urakoze vedaste ngabo mu kanya turasozera ariko imbere ko dusezerana inkuru imwe ivugwa mu mpunzi z'abarundi bari mu gihugu cy'u rwanda abanyeshuri barenga ijana b'impunzi z'abarundi biga mu mashuri yisumbuye nibo bamaze kwirukanwa kuko batashoboye kuriha amafaranga y'ishuri bita minerval mu rurimi rw'igifaransa nk'uko abaserukira impunzi ziba mu bisagara babimenyesha inkuru twateguriwe na desire hatungimana icyo kibazo ababyeyi bagiye kukimenya ibibazo bitanguye mu gice cya mbere aho abana batarariha amafaranga y'ishuri bamwe birukanywe hageze gukora ibibazo abandi barabarika ariko babima amanota mu ntango rero ya kino gice cya kabiri niho ababyeyi babona ko bikomeye kuko abana babanye gusubira ku ishuri badatanze amafaranga nk'abandi kuko ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR ryahora ritanga ayo mafaranga kugeza na n'ubu ritaratanga n'igiceri uno mubyeyi birukaniye umwana afise impungenge ko azohavamo bana ikirara mu gihe yari yamaze kwizera ko abana biwe bagiye kwiga twebwe ni ikibazo kinininya cyane nk'uko mubyumva namwe ni ukuvuga ngo umwana araza akicara iruhande yawe hama birumvikana ko acajya mu ngeso mbi birumvikana ko acajya muri ya marigara ampurisi dose kubona atari ko aragenda ni ukuvuga ngo imyaka yo yiri ko iragenda imyaka yo ntisubira inyuma birumvikana hama ni ukuvuga ngo naho azosubira kwigira iyo myaka izaba yatakariye iki mu ishyirahamwe ry'impunzi ziba mu bisagara bamenyesha ko bariko baraca ku biti no ku mabuye kugira abo bana bashobore kwiga muheto bertrand ajejwe igisata c'indero muri iryo shyirahamwe amenyesha ko bari mu biganiro n'abajejwe ico kibazo c'indero muri aser ariko ko kugeza n'ubu ataciye kwizeza abavyeyi icyo ni ikibazo twahuye n'uyu mwaka noneho twagiye no kukimenya igihembwe cya mbere kigiye kurangira kuko umwaka ugitangira twaratanze ibikoresho nk'uko twahora tubitanga turagira ati porogaramu ya hcr ko yishyurira abana igiye gukomeza nk'uko byahora bigenda ubu rero tubonye abana batanguye gukora ibibazo niho twagiye tumenya yuko hari n'abatashoboye kwinjira mu bigo ku kumvo yuko utwo dufaranga batashoboye kuturonswa imbere ku- ibigo bitashoboye kuturonswa imbere hama turagerageza turarondeza hirya no hino turonka n'abandi bashoboye kwiga mugabo ntibashobora gukora ibibazo kukumva ikibazo cari ca kindi niho twaca twitura rero abayobozi bajejwe igisata c'amashuri muri hcr baratubwira ati ati uyu mwaka muramurindiriye gato ati nta buryo buriho buraboneka ku mpunzi ziri mu bisagara ubuserukira ishami rya oni rijejwe impunzi ku isi hano mu gihugu cy'u rwanda azamu saber amenyesha ko ico kibazo ataco yarazi ariko ko nimba koko gihari kigiye gutorerwa umuti kuko kwiga ari uburenganzira bw'umwana ayo ni amakuru mumpaye gusa icyo nzi ni uko habaye ingorane ku bijyanye n'impuzu z'ishuri ariko icyo kibazo cyaratorewe umuti icyo mwamenya ni uko umwana wese afite amafaranga yagenewe kugira yige nicyo gituma abana bose bategerezwa kwiga nta mpamvu rero ko abana babaho batajya ku ishuri utazi ko habaye ingorane koko z'impuzu z'ishuri ariko reka nzobaze neza nimba ariko biri kuzoba ari uguca kubiri n'agateka k'umwana mwamenya ko mu bisagara bigize igihugu cy'u rwanda hari abanyeshuri b'impunzi z'abarundi barenga ibihumbi bitatu barihiwe amashuri na hcr mu mwaka w'ishuri uheze nk'uko tubimenyeshwa n'abaserukira izo mpunzi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika ni ngaha dusozereye